iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti tuzindukanye mwabonye butandukana ikaze kuri radiyo yanyu mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza ya busogo bakora divayi mu mashu twebwe rero twazanye umwihariko y'uko iryo shu dushobora kuribyazamo ibinyobwa bitandukanye dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuwuvanze n'uw'inanasi Yves Uwase ni umwe mu banyeshuri bakoze ubu bushakashatsi bwo gukora divayi mu mashu muri kaminuza ya busogo mu burundi umunyamakuru ufunze florian irangabiye ararwaye cyane imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iramusabira uruhushya rwo kujya kwivuza naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres aratabariza isi yugarijwe n'ubushyuhe bukabije cyane ati ni nk'amazi abira aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres avuga ko isi yarengeje urugero rw'ubushyuhe rutarabaho kugeza ubu ati ni nk'amazi abira arasaba amahanga gufata byihutirwa ingamba zikomeye zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe fideli niyongabo araduhiye inkuru mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kane mu gisagara ca new york guterres yavuze ko ubushuhe burengeye urugero buriko bwibonekeza muri iki gihe mu bice bitandukanye vyo ku isi ari kiza isi itegerezwa guhagurukira vyihutirwa yatangaje ko atangiye ko ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ariko kwezi kuranzwe n'urugero rw'ubushuhe rutari bwibonekeza imbere yaho guterres yatangaje ko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe atagagaseseshwa rumuri ko ari ikibazo giteye ubwoba kandi ko ibi ari intango gusa antonio guterres yavuze ko ingaruka zikomeye z'ihindagurika ry'ibihe zerekana ivyo abahinga bavuze inshuro zitari nke bagabisha amakungu ku bwiwe si ibintu bitangaje ahubwo ngo igitangaje n'umuvuduko w'izo ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe yarasemereye inshuro zitari nke ko hofatwa ingingo zikomeye zihutirwa ku nkurikizi zikomeye z'ihindagurika ry'ibihe yasubiye gutunga urutoke igisata c'amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije ko ari co soko rikuru ry'ico kibazo imbere y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe bitegekanijwe ko azokwakira mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka guterres yasavye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi kuba vyavavanuye n'imyuka igeramira ibidukikije mu buryo bushoboka bwose imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ku bihugu biriko biratera imbere navyo imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ijwi ry'amerika abaturage ba repubulika ya santarafurika bazatora itegeko nshinga rishya kuri iki cyumweru rishobora gutuma perezida tuwadera aguma ku butegetsi abatavuga rumwe nawe barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora fideli niyonga barakomeza tuwadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yongera aratsindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa nshingiro hamwe vyorengana vyokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko vy'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi evariste ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cha perezida tuwadera akaba ari n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ya santarafurika kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice mirongo inani ku ijana vy'abatora bahamagariwe gutora akaba yabateye akamo ko gutora ego ku bibwirizwa shingiro yamara urunani rw'abatavuga rumwe na leta rwasavye abanyasantarafurika kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo urwo runani rwasavye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu kutaja mu bibanza vy'amatora ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo perezida tuadera yasavye uburusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vy'igihugu santarafurika igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama caragize ibibazo bikomeye vy'umutekano kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu fideli niyongabo dukomezanye no kuri iyi nkuru ya perezida vladimir putin warayafunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya afurika n'uburusiya yabwiye abayirimo ko mu gihe gito agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke mu ijambo yashikirije abitabye inama igenewe imigenderanire hagati y'uburusiya na afurika iriko ibera mu gisagara ca st petersburg perezida putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cyane w'intete muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yavuze ko yiteguriye gusubirira ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa afurika kandi ko azokubahiriza uruhara rw'igihugu ciwe mu gutuma ata kibazo c'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu perezida putin yabwiye abari mu nama bishuye mu kumukomera amashiko yiteguriye guha ibihugu vya burkina faso zimbabwe mali somaliya centre africa na eritrea hagati y'amatoni ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'amatoni ibihumbi mirongo itanu y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cose mu mezi atatu canke ane ari imbere putin yabwiye abitavye inama iriko ibera mu gisagara ca st petersburg ko ibirenga ibice mirongo irindwi ku ijana vy'intete ukraine yashoreye mu mahanga hisunzwe amasezerano yarangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo bugereranye harimwo ibigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya yatangaje ko ibihugu bikenye nka sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu vy'intete ukraine yashoreye mu mahanga vyitezwe ko amasezerano atari make aterwa kw'igikumu mu nama ihuza uburusiya na afurika iriko ibera mu gisagara ca st petersburg iyo nama ikwirikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru mosku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda biri mu mugambi w'uburusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa afurika uburusiya butangaza ko ibihugu vyo muri afurika mirongo ine n'icyenda kuri mirongo itanu na bine vyaserukiwe mu nama yo mu gisagara ca st petersburg harimwo abakuru b'ibihugu cumi n'indwi n'abakuru b'amareta bane
fideli niyongabo urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi ni kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari imiryango cpj uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na amnesty international uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza i Bujumbura. Iyi miryango isobanura ko Irangabiye afite ibibazo bikomeye by'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire. Irangabiye afungiye muri gereza ya Muyinga. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
mu itangazo umuryango mpuzamahanga uharanira agateka k'abamenyeshamakuru cpj wasohoye uvuga ko ubuzima bw'umumenyeshamakuru florian irangabiye bubangamiwe uvuga ko ufatiye ku makuru wahawe n'amasoko yuzuzanya umumenyeshamakuru asanzwe afise ikibazo c'uburwayi bwa hasima vyunyutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi kugeraho vyanka n'uko avuga iryo tangazo ryongera ko ko amaze amezi atatu atamerewe neza na buhoro ijwi rya amerika rimaze kubona iryo tangazo ryakuye muzoka imumo aserukira cpj mu karere k'ihembe rya afurika yatubwiye ivyatumye amagara ya mugenzi wacu akomeza guti Tuka.
We understand that the prison conditions where she's staying um, near a kitchen, but also the weather in Muyinga is part of what is exacerbating.
imibereho afunzwemo hafi y'igikoni c'ibohero ariko kandi n'ikirere c'i muyinga niyo ntandaro yo kubangamirwa kurusha kw'amagara yiwe hari abaganga baroye kumuraba mu mezi ashize baramwandikira imiti n'ibindi bimufasha guhema mugabo ibi ntaco bivuze urabye uburwayi bwiwe kuko aracafungiwe muri iyo mibereho nyene y'ubugesera ico dusaba leta y'u Burundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane by'umwihariko nuko bamenya ko bafise uruhara rwo kumenya ko uwo mukenyezi ari mu nzu y'imbohe yabo yitwararikwa bihagije kandi bigakorwa byihuse kandi bikaba buri munsi
Hashem Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'Urundi n'u Rwanda nawe yabwije urya Amerika mu kiganiro cihariye ko hamaze gukorwa igisabo co kurungika umenyeshamakuru irangabiye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ahari abaganga n'ubuvuzi bihagije hafatiwe ku burwayi bwiwe yibutsa ko ari inshingano za leta kwitwararika kw'amagara y'imfungwa atabangamiwe Les autorités burundaises sont obligées à assurer que les conditions de détention ne sont pas nuisibles à la santé des détenus ce qui ne semble pas
être bategerezwa kwitwararika ko imibereho abanyururu barimwo idatuma ubuzima bwabo buja mw'irinde ariko biboneka ko atari ko biri mu ibohero ry'imuyinga haramaze kuba igisabo c'uko florian irangabiye yungururizwa ibujumbura icangombwa ni uko abategetsi bitwararika ko avugwa bihagije atagahaze ivyo rero niba bidakunda imuyinga kandi niko biri birihutirwa ko aca yungururizwa mu ibohero bishoboka
muzoki mu maserukira CPJ mu ihembe rya Afrika yibutsa ko umukenyezi w'abana babiri yujuje imyaka 35 kuri uyu wa gatatu atarakwiye no kurara mu nzu y'imbohe nijoro rimwe But let us also not forget that ariko ntitwibagire ko turi ko tuvuga umuntu yafunzwe arenganijwe niwo muzi w'ikibazo unaganisha ku nyishu florian irangabiye ntabwirizwa kuba mu munyororo kandi ategerezwa kurekurwa
na Nicholson ishirahamwe akorera ryatanguje urugamba rwitiriwe rekura Florian Irangabiye yunga mu rya Mudoki Généralement, nous continuons à demander sa libération immédiate et sans condition.
mu bisanzwe dukomeza gusaba ko arekurwa atakirenze gusabwa ntiyari no kuba yarafunzwe kubera ahogwa umwuga yemerewe n'uburenganzira bwiwe ntiduhengeshanya gusaba ko arekurwa vuba bwangu Libération immédiate.
amasoko yegereye umuryango wa Florian Irangabiye atashimye ko umwidondoro wayo umenyekana kubera imvo z'umutekano bemereye ijwi rya Amerika ko amaze igihe afise ikibazo c'amagara kandi ko yavukanye ubumuga bwa hasima twagerageje kurondera umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona telefone y'ubwa mbere yitabwe n'uwundi muntu mu nyuma ntiyasubira kwitaba Prosper Ntarwamiye nawe umuvugizi wa leta yishuye ijwi rya Amerika mu rupfasoni rwinshi ati ntaco ndabivuga ko kuko leta ntaco yantumye kubivugako mu ntango zo kuwa gatanu uyu mwaka umucamanza w'iyungururizo yagumijeho igihano cy'imyaka cumi umukenyezi rangabiye yari yahanishijwe mu ntango z'umwaka uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri avuye mu gihugu cy'u rwanda niho yaba haraheze imyaka irenga cumi yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta umwanditsi adasanzwe wa onu yaraba ibibazo by'agatekakazi na muntu mu burundi yavuze mu minsi iheze ko ifungwa ry'iwe ari kimwe mu vyerekana ko kugeza ubu abategetsi b'u burundi batihanganira na gato uwo wese ashikiriza iciyumviro kibavuguruza canke kidasa n'ivyo bifuza fortune gaetan zongo yongeyeko ko ariho nyangwa ry'agatekakazi na muntu kugera ubu ku mugabane wa afurika ni ahantu hatatu honyene hari abamenyeshamakuru b'abakenyezi bafunzwe ni mu burundi muri somaliland na etiyopiya nk'uko bitangazwa na cpj mu mategeko y'uburundi florian irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa ayo ni ukunguruza muri sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe c'umukuru w'igihugu eroge burikaneza ijwi rya amerika mu rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya busogo i musanze batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye umwe muri bo Yves uwase ari mu imurika ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi riri i kigali yagiranye ikiganiro cyihariye na mugenzi wacu eric bagira ubusa twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se ibyo dukonsoma tunyweye twebwe rero twazanye umwihariko y'uko iryo shu dushobora kuribyazamo ibinyobwa bitandukanye dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuwuvanze n'uw'inanasi iyo nzoga iba imeze ite iyo nzoga impamvu yitwa inzoga ni uko ari igisindisha ifite voruti cyangwa se arukoro yo ku kigero cya cumi na kabiri ku ijana yego hanyuma ji yo ni ikidasembuye twakozemo kugira ngo na ba bantu batanywa agasembuye babashe kwisanga mu kinyobwa gikorwa mu gihingwa cy'ishu ubusanzwe ishu by'umwihariko mu rwanda rimenyerewe nk'ikiribwa abantu bategura ku meza mu mafunguro yabo igitekerezo cyo kumva ko byavamo inzoga rikavamo umutobe cyaje gute yego murakoze igitekerezo twagikuye mu baturage duhura nabo mu buzima bwa buri munsi urugero aho kaminuza yubatse igihingwa cy'ishu kirasuzuguritse usanga nibura rigura igiciro cya mirongo itanu twaricaye rero turavuga ngo ishu rigura mirongo itanu rikaba rifite n'umwihariko wo kuba ryangirika vuba ngira ngo murabizi twaricaye tureba ngo twabibyazamo iki bitangirika vuba kandi n'agaciro karyo ku isoko tukakongera nibwo twicaye rero nk'abanyeshuri tujya inama dukora ubushakashatsi dusanga dushobora kuribyazamo iyo ji n'iyo nzoga kugira ngo inzoga izaboneke binyura mu zihe nzira dufata ishu rero tukarikeka neza dufite imashini yabugenewe idufasha kurisya hanyuma ibyo duseye tukabiyungura tukabona umutobe w'umwimerere w'ishu uwo mutobe niwo tuba dukeneye kugira ngo dukore ya nzoga ndetse na ji yacu uwo mutobe rero iyo tumaze kuwubona kugira ngo dukore inzoga twarebye dusanga isukari iba ikenewe mu nzoga uwo mu ishu wonyine ntuhagije ahubwo dukeneye kuwongera isukari kugira ngo inzoga yacu izashye vuba rero twifashishije undi mutobe nawo uva mu gihingwa duhinga cyane mu rwanda cy'inanasi uwo mutobe tuwuhuje rero dutara inzoga mu gihe cy'amezi atandatu twari tuyibonye icyo twongeramo cyonyine mu nzoga ni umusemburo hanyuma kuri ji y'ishu wa mutobe iyo tuwubonye isukari irimo mu ishu iba ifite ikigero dupima twifashishije imashini yabugenewe tukabona ikigero cy'iyo sukari hanyuma byaterwa n'umuntu uzanywa iyo ji tukaba twakongeramo isukari iva mu ruganda ariko ku kigero cyemewe na n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa mu rwanda bizwi nk'amaburikisi nk'umunyeshuri uri mu itsinda ryatangije ubwo bushakashatsi ejo hazaza urahabona ute na cyane ko ku isoko ry'u rwanda ubushomeri buravuze ubuhuha yego murakoze cyane nk'umunyeshuri nkurikije uko twatangiye byari bigoye igishoro nk'uko bivuze ubushomeri mu rubyiruko burakaze ariko ejo heza nk'umunyeshuri ndabibona ubushakashatsi narabutangiye ariko ejo ndahabona neza cyane ko izi poroduwi mu minsi mike ninzishyira ku isoko nzatangira kwinjiza amafaranga bityo no mu rubyiruko rugenzi rwanjye bamwe nkabaha akazi mu gukora za nzoga no kuzitwara no kuzicuruza byose tuzaba dukeneye abakozi urumva ejo hazaza ni heza nk'umunyeshuri uzaba usohotse agiye ku isoko ry'umurimo asoje amashuri azwi nka kaminuza tuzajyana ubumenyi ariko tujyanye na poroduwi amafaranga aziyongera dutange n'akazi bwana uwase yiva umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ishami rya busogo ndagushimiye ku kiganiro waherera ijwi rya amerika urakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye mu burundi mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu burundi ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda mu kugurura ihwaniro ry'abegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi porofeseri francois habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gaterwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro yagize ati ihangiro nyamukuru ry'ihwaniro ni uguterera icyo cyose cyotuma indero batiye ku magara meza no kubaho neza kumiyabaga n'urwaruka yoroshirizaho kuba nziza na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi no gutsimbatara ku mico kama kugira habe iterambere rirambye urwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashuri ababangamiwe cyane n'abigeme uko kutamenya rero kwama kwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye ibyo nabyo biragira ingaruka ku munyeshuri n'umwigisha iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenga umurezi yabikoze nawe nyine agahanwa n'amategeko y'akazi umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa agatoke kandi ntatabagwa n'ikibano umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeline ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabaro afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana icyo bivye nicyo bimura inyoni iguruka yisunze igiti aho usanga mu muryango umukenyezi acuritse umutwe kuri watsapu umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri watsapu umwana ugasanga ari kuri fesibuke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu abana babesha ababyeyi ngo hariho n'ikigwa cya fesibuke turakeneye amahera ugasanga umubyeyi ko ari koko kubera umwana yamubesha ibyo byose
ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu burundi sagaseseshwa rumuri mu cegeranyo c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ivyirondoka rijanye n'amagara meza basanze ibiharuro biteye akoba abiga imibare hagati y'imyaka cumi na cumi n'ine bagiye gupimisha imbanyi bangana n'amajana atatu na mirongo icenda na babiri muri abo ijana na mirongo irindwi na bane nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kuhasiga ubuzima mu rugero rwari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icenda baharuye abagera ku bihumbi mirongo itanu na bitatu n'amajana indwi na mirongo ine n'indwi ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'ibihumbi mirongo itatu n'umunani n'amajana umunani na mirongo itanu na batanu ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi abari hagati ya gatandatu ku ijana na cumi n'icenda ku ijana barahandurira indwara yo mu kigo abari hagati ya cumi n'icenda n'ijana na mirongo ibiri na gatandatu nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cose hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanurwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina n'intonde z'ivyigwa zimwe zimwe harimwo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina ariko intambwe imaze gutegwa si nini cane umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu n'amavuriro mu byo asanzwe akora yongera ko akantu kakabirya ko kwakira neza urwaruka kugira ngo urwaruka ruyisunge ruyiture rwisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobore gufasha amagara yabo ikibazo ni uko ayo mavuriro mugenzi w'urwaruka ntarakwira mu gihugu cyose nk'ubu nababwira yuko mu burundi turafise nk'amavuriro ashika hafi igihumbi n'amajana abiri muri ayo ukajya usanga vuriro mugenzi w'urwaruka turi hafi mu majana ane ni ukuvuga hacariho amavuriro yandi menshi atari ashobora kuba amagenzi y'ugwaruka muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya
irushanwa rya makumyabiri na gatandatu ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu cya basketball mu makipe y'abagore riratangira kuri uyu wa gatanu i kigali mu rwanda rizarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani u rwanda ruravuga ko ikipe yarwo yiteguye neza jean claude munyandinda nibyo atubwira amakipe y'ibihugu cumi na bibiri bya afurika agiye guhanganira mu nzu y'imikino ya beka arena i remera hatana igikombe cya makumyabiri na gatandatu ku makipe y'abagore umukino ufungura uteganyijwe isaa tanu n'igice z'igitondo ku isaha y'i kigali hagati y'ikipe y'igihugu ya nigeria n'ikipe y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo abakobwa b'abanyarwandakazi bategerejwe mu kibuga guhera isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba aho bagomba gucakirana na cote d'ivoire umukino wa kabiri w'ikipe y'u rwanda muri irushanwa rya afrobasket mu bagore bazawukina ku cyumweru aho bazahura n'ikipe y'igihugu ya ngora nawo uzatangira isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku ruhande rw'u rwanda abafana babukereye rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu azagukorera rwanda banyarwanda banyarwandakazi murabizi ko afro basket yaje muze dushyigikire bashiki bacu barumuna abana abana banyu muze mutuzure arena turashaka gufanana imbaraga nyinshi duhangane ibihugu by'ibihangange abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda basketball bavuga ko bizeye umusaruro ushimishije muri iri rushanwa kuri bo imyiteguro yagenze neza ugereranyije n'amarushanwa yo mu minsi ishize uyu ni charlotte umugwaneza ubushize byagaragaye ko twiteguye igihe gitoya ariko ubu ngubu twagerageje kwitegura igihe gishoboka kandi nanone bashyizemo imbaraga twese hamwe rero nidushyira hamwe nizera ko bizagenda neza kurusha uko byagenze mbere turabizeza ko tuzagerageza gukora neza kandi tugashyiramo imbaraga kurenza izo twakoresheje mbere bamwe mu basesenguzi b'umukino wa basketball basanga ikipe y'u rwanda itazoroherwa nubwo izaba ikinira mu rugo uyu ni egide niringiyimana umunyamakuru w'imikino urumva angora twebwe turi hejuru twe nta bakinnyi dufite bashobora kuba baduperimeta kuba twatsinda angora ntabo rwose wenda nidukora ibitangaje tuzatsinda cote d'ivoire cote d'ivoire yo dushobora kuyitsinda ariko nabyo nabyo si imbihamya kubera ko urebye uko abakobwa bacu bahagaze rwose biragoye cyane ko ushobora kuvuga ngo hari ikipe dushobora gutsinda kubera ko nta myiteguro mizima dufite nta myiteguro mizima dufite abakinnyi bacu bari ku rwego rwo hasi wenda iyo ngiyo ishobora kuba ari fagiteri shanse yo kuba yadusunika kubera ko tuzaba turi gukina imbere turi gukinira imbere y'abafana bacu ariko erega hari ikintu tugomba kumenya dushobora kuba turi gukinira iwacu ariko nanone ugasanga abakinnyi tugiye gukina nabo bamenyereye gukina imbere y'abafana kurenza uko twebwe tubitekereza muri iri rushanwa rya forobasket mu cyiciro cy'abagore amakipe agabanyije mu matsinda ane mu itsinda rya mbere harimo u rwanda angola na cote d'ivoire itsinda rya kabiri rigizwe na kameruni gineya na mozambique mu itsinda rya gatatu dusangamo senegali uganda na mali naho mu itsinda rya kane hakabamo misiri nigeria na repubulika iharanira demokarasi ya kongo irushanwa riheruka rya forobasket ku makipe y'abagore ryabereye yawunde muri kameruni mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na rimwe icyo gihe ikipe y'igihugu ya nigeria niyo yegukanye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya mali amanota mirongo irindwi kuri mirongo itanu n'icyenda ku mukino wa nyuma u rwanda rugiye guseruka ku nshuro ya gatatu muri iyi mikino ubwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda antananarivo muri madagasikari naho ku nshuro ya kabiri hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ibamako muri mali ikipe y'igihugu y'uburundi ntabwo iritabira na rimwe iri rushanwa jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali nshuti muduteze amatwi naha aya makuru tuyashoreje maze rero ndabashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mbifurije umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe murakarama
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere n'amahomvu Mm. ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake okay nse Ah. twemere barura karura natwe akarura tukamire reka nono Mm. ndumva yu
bad energy keeps chasing nibwo mbona